mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni saa kumi n'ebyiri zuzuye mu rwanda no mu burundi ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi muri kumwe nanjye edi rwema muri studio tukaba turi kumwe n'umuhanzi nyarwanda kitoko bibarwa akaba ari umuhanzi ubungubu uherereye mu gihugu cy'ubwongereza tukaba turi buganire atugezeho gahunda ze zijyanye na muzika muri iyi minsi ishize indirimbo nshyashya amaze iminsi ashize ahagaragara kitoko ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro murisanga ndibaza ko ari nabwo bwa mbere tugutumiye mu biganiro byacu kugira ngo tuganire ikaze murakoze cyane nibyo ndabashimiye ni nabwo bwa mbere kuko mvuganye namwe tuzi ko uri ku mugabane w'uburayi ibyo ari byo byose hari abantu benshi bifuza kumva aho uherereye ese uherereye he uhamaze igihe kingana iki ubu ngubu ubuzima bwawe bwifashe bute ndi londire mu bwongereza niho ndi numva benshi ababizi ko ntakiri mu rwanda bazi ko ariho mperereye ndi muri gahunda z'amashuri ko nizo zanzanye n'iz'ubundi buzima busanzwe nyine hamwe n'umuziki nk'uko benshi bamaze kubibona ko nongeye nasubiye mu bikorwa byanjye iki kiganiro kitoko kandi kibaye mu gihe turimo gutangira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mboneraho kugusaba wifuriza abakunzi bawe aho bari hose umwaka mwiza ndetse niba hari n'ubutumwa ubafitiye koresha uyu mwanya abo nishimira umwaka ni abanzi n'abatanzi uzababere mwiza ubutumwa nta bundi ni ukubabwira ngo ukwezi ku kundi bajye baharanira kugira icyo bageraho urakoze cyane kandi nawe kitoko tukwifurije gukomeza kugera ku byo uharanira cyane cyane muri gahunda ufite zo guteza imbere umuziki nyarwanda tugaruke ku buzima bwawe nk'umuhanzi ibyo ari byo byose abahanzi benshi iyo tuvuganye batubwira ko batangiye kuririmba bakiri bato wowe watubwira ni ryari watangiye gukora indirimbo ni ryari watangiye kuba umuhanzi ni ryari watangiye kuba umuririmbyi mvuze igihe nabitangiriye byo naba mbese cyangwa igihe numvise ko iyo mpano ndimo kuko ndibuka mfite hagati y'imyaka nk'irindwi cyangwa icyenda hari uturirimbo tumwe nakoraga bakanseka igihe ntabwo nabaga mu makorari hari abo nahimbiranye indirimbo nkabwa nakoze indirimbo y'imana muzanye bahe bakanseka ariko nkaba nayikoze nanayanditse melodi yabaga ari iy'ubwana ariko yuzuye ndakomeza naje kugera mu bigo by'amashuri aho nagiye niga hose bari banziho iyo mpano ku buryo nageragaho nkaba nk'umusitari nkabona ari ibintu bizakomera bizafata nagezeho nkajya nkora n'indirimbo cyane cyane zo kwibuka nkasanga hari n'ibindi bigo by'amashuri bizikoresha gutyo mbona ko ibintu byose nakora bijyanye n'umuziki bishobora kumvikana bitewe n'uko byatangiye hakiri kare hanyuma ni ryari wiyumvishije ko iyo mpano nyayo uyifite noneho ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho reka nkore umuziki ku rwego rw'abantu babigize umwuga niga mu kigo ni nyanza hari aho bita muri esipanya higeze kuza amarushanwa y'indirimbo yitwa neva egeni icyo gihe nakoze indirimbo bwari bwo bwa mbere njyana mu marushanwa ngeze mu marushanwa indirimbo iba nziza cyane barayikunda bajaji abantu bose igihe n'icyo gihe natangira kumenya ko umuziki undimo iyo nafata icyemezo ntangira gukora iz'urukundo izo benshi bagiye bumva iyitwa ikiragi n'izindi zagiye zizamo nyuma za manyobwa izo nizo ndirimbo natangiye kwandika nkiri mutoya ariko naje kuzisohora maze gutangira umuziki neza yitwa jacqueline bikira mariya izo ni indirimbo nandikiye icyo gihe hari nko muri bibiri na gatatu iyo uvuganye n'abahanzi hari abahanzi bakubwira ngo jyewe nubwo niyumvagamo ko mfite impano runaka ariko hari abahanzi nabonaga nkafataho nk'urugero nkavuga ngo munsi naramutse ntangiye muzika ndifuza kuzaba nk'uyu muhanzi runaka hari abahanzi wajyaga ubona nawe ukavuga ko ari abahanzi ufata nk'urugero abahanzi bakomeye ubona naje kubamenya nyuma iyo umuntu yifuza kuba uwo ari we ahera kubo bari kumwe mbere numvaga kabana ariwe muntu ndimo kurusha abandi ba artisite bose babaho ku isi ko nizo ndirimbo zari izo mu rwanda numvaga kamiliyoni bari abantu baririmba ibintu cyane cyane bazimiza bikamfata cyane kitoko wamenyekanye cyane mu myaka ya za bibiri na cumi ubwo wasohoraga alubume yawe ya mbere kuva icyo gihe wakomeje uririmba ni ryari wumvise ko wizeye ukaba wita umuhanzi ukavuga ko ushobora no kujya guhatana n'abandi mu bijyanye n'ibihangano ndetse n'indirimbo zawe zikajya ku isoko zikaba zanagurwa ni ryari ahari muri bibiri na cumi ndangije gukora alubumu yitwa ifaranga ntangira kubona abantu bakuru abiyubashye bo mu kigero cyanjye bazikunze kugira ngo ugere kuri iyo ntego ushobora kunyuriramo muri make ese haba hari ibigeragezo wahuye nabyo haba hari ibibazo wahuye nabyo kugira ngo ah, iyo albume yawe ya mbere isohoke ese abantu umaze kuyisohora yakiriwe ite ibigeragezo byo ni byinshi icya mbere cyo gihera ko uwo ari we wese utangira buba ari ubushobozi ikindi cya kabiri ni ukwizerwa uwo ari we wese kugira ngo akwizere ikindi nanone cya gatatu ni icyizere ubwawe wowe wenyine ibyo ni ibintu bituma iteka ryose umuntu ahuzagurika ariko byose byaje kurangira mbona nk'igitaramo nakoresha abantu bitabiriye ariko sinanavuga ko hari imbaraga zanjye nakoresheje burya iyo imana ari iyawe n'imana iruzuza ibyo byagenze amagambo ahinnye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho kuri uyu munsi twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda kitoko ubu akaba abarizwa mu mujyi wa londres mu gihugu cy'ubwongereza kitoko ah, umaze hafi imyaka ibiri waravuye mu rwanda aho wari ukunzwe cyane kubera umuziki wawe wo mu bwoko bw'injyana nyafurika ziririmbitse mu buryo gakondo ubu kitoko ahagaze ate muri muzika ubundi numvaga nabihagaritse ntanabivuyemo numvaga iby'ishuri kwiga hano ari ibintu biremereye ariko nari narasezeranyije abantu ko nimbona ari ibintu bishobora kubangikanywa n'ibindi mizike nzongera nkayikora kugera kuri uyu munota rero mpamya ko ubururu bw'umujyi maze kubuvamo ubu ndi mu muziki bamaze kumva mizike zimwe na zimwe narekuye hari iyitwa mama narekuye umwaka ushize mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mpera n'indi narekuye ubu yitwa rurashonga donke n'izo ebyiri zonyine maze kurekura ariko umuziki wo nta kibazo ubu nagarutsemo kandi neza ngo wageze aho uvuga ko ushobora kuwuhagarika nibyo kuko urumva ni umwuga n'ishuri n'undi mwuga ko bitapfa kunyorohera kubifatanya kandi n'ubuzima birumvikana uri mushyashya muri icyo gihugu ah, urashakisha ubuzima amashuri ntabwo ari ibintu biba byoroshye kubangikanya n'ibishyu n'ibishyu abakunzi bawe mu rwanda batwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook ngo baragukumbuye kitoko icyo wabwira abakunzi bawe aka kanya ni iki ikintu nababwira nanjye ndabakumbuye cyane kandi ndi gukora imiziki bajye bakomeza banyereke ko bandi hafi nanjye bintera intege cyane binsubizamo imbaraga mu gukora tuzakomeza tube n'inshuti nta kizadutandukanye E, muri abo bakunzi nari mvuze hari uwitwa kayiranga inosa watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook agira ati kitoko arakumbuwe mu rwa gihanga nari narababaye kubera kudaheruka kumva afrobiti ze kitoko uyu mukunzi wawe ni iki wamubwira aka kanya kayiranga amubwire ko nanjye nkumbuye abandi nkawe kandi andamukiriza abazi bose b'inshuti z'umuziki wanjye ariko bidatinze no guhera uyu munsi indirimbo azazumva nyinshi cyane nyinshi cyane kayiranga akomoje kuri icyo kintu cy'injyana ya afrobeat cyangwa se umuziki wo mu bwoko bw'injyana nyafurika eh, ziririmbitse mu buryo gakondo ni kuki wahisemo iyi njyana kitoko ntabwo nigeze ntekereza ko naririmba ama rnb cyangwa hip hop simbizi ni ibintu biba ni impano numvaga ngomba gukora ibintu bijyanye na hariya kandi ikindi narebaga nari ndi muri afurika nibyo numvaga abazazumva ari abanyafurika kandi burya ugomba no kurimba ururimi rwaho uri ni impamvu nyinshi ariko nanjye ntapfa gusesengura mu buryo bworoshye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho muri iki gitondo twatumiye umuhanzi nyarwanda kitoko ubarizwa mu mujyi wa londres mu gihugu cy'ubwongereza kitoko mu kanya gato gashize wari uvuze ko ah, nyuma y'imyaka ibiri ubu ngubu wongeye kugaruka ku ruhando rwa muzika ndetse ukaba wasohoye n'izindi ndirimbo nshya zirimo mama na rurashonga umuntu yakwibaza nk'indirimbo mama mu kuyandika ubutumwa ushaka kugeza ku bumva iyo ndirimbo ni nk'ubuhe burya umuntu ashobora kuyoberwa uwamubyaye cyangwa akibagirwa aho yavukiye bitewe n'inzira yanyuzemo ariko ntawe wibagirwa ko yavutse akiriho iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye nshima kandi ngashimira umubyeyi mama kuko ni bamwe mu batuvunikira ariko njya kuyandika ntabwo nashatse kuvuga mama umutara wenyine navuze mama muri rusange kuko uhari n'udahari bose bujuje inshingano abahari abanyumva ni abavutse kandi babyawe nabo mesaje nanditse aho itandukanye n'izindi ndirimbo hari abaririmba babashima bavuga amezi icyenda ibere umugongo abahetse ariko njya kwandika aho hari aho mvuga ngo ingeso z'ubuto nkarizwa n'ubutsa akareka uturimo ati ninde umuvuze hari umunsi ntateze kuzibagirwa ni wa munsi nzanukangiza ku isi nawe baho iryo jambo nawe baho rivuga ku bamama akenshi hari abadushyira hanze ubuzima bukabatwara indirimbo mama njya kuyandika nayanditse nshimira cyane cyangwa se ngaragaza ibyiza by'umubyeyi n'indirimbo irimo ubutumwa uwo ari we wese yaho wamureze
nkarizwa n'ubusa ukareka uturimo uti ninde umuvuze marira y'ubuto ngatatswa n'ubusa ukabura amahoro ukaza kuhumoza gihorere mwiza uceceka kibondo urukundo nyarwo narubonye iwawe mama mama mama mama unyigisha gutambuka unyigisha kwitamika unyigisha uko bavuga ngo unyigisha kwiyubaha wowe mama wowe mama wowe mama umwamikazi wowe mama yo wowe mama wasana wowe mama we wowe mama ubundi ku isi kubera wowe thank you mama ubundi kubera wowe thank you mama thank you mama mama thank you mama thank you mama
yari indirimbo mama y'umuhanzi kitoko aherutse gusohora mu mwaka ushize iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kitoko indirimbo nshyashya wasohoye mu minsi mike ishize ni indirimbo rurashonga aho uvuga urukundo ni ubuhe butumwa ushaka kugeza ku bumva iyi ndirimbo rurashonga nashaka kwibutsa abantu no kubereka uburyo urukundo rumeze buryo usanga umuntu a- abana n'umwe mu buzima yenda ubuzima bw'iteka ryose ariko akakubwira ko yigeze akundana n'abantu barenze batanu umwe imbere yaho kandi iyo abikubwira akubwira ko byatangiye ari byiza cyane bikagenda byivumbatanya nyuma n'abandi bagize urukundo rurerure nabwo bakubwira ukuntu rwatangiye siko ruba rumeze niyo mesaje nashatse gukora hari abibaza ese iyi ndirimbo ni kitoko wivuga mubo mvuga nanjye ndimo ariko byambayeho n'abandi benshi cyane tukiri kuri iyi ndirimbo hari undi mukunzi wacu witwa afazari pasiteri yagize ati kitoko ko wagiye ugahera n'iki cyakujyanye ubu uri gukora icyo aho uri uzagaruka mu rwanda ryari ese ko umaze gukura nta gahunda yo gushinga urugo urapanga haba hari umukobwa ufite nk'inshuti niba ahari ari mu rwanda cyangwa muri kumwe aho uri wasubiza uyu mukunzi wawe afazari pasiteri pasiteri ikintu namubwira ndi mu bwongereza ndi kwiga ndi gukora umuziki nkakora n'indi mirimo ifasha ubuzima gutera imbere cyangwa se kubaho imigambi yo gusubira i kigali yo mperukayo na vuba nzongera nsubireyo vuba nzasubirayo ari kuri gahunda y'umuziki kugira ngo nabo twongere duhure Am, naho gahunda yo kubaka ni ibintu nifuza cyane umunsi ku wundi ariko sindabona uwo tuzabana ntawe ndabonana aho hazaboneka hose haba hano cyangwa mu rwanda cyangwa muri amerika niduhuza tukabona ko rutazashonga nta kibazo tuzabana
Producer Pastor P.
watangiye twitana twatuzina shushu sweet tugendana akari ko kose dusangira urukundo rutubera intamba urukundo rutubera ikiraro urukundo rutubera umutaka urukundo rutubera ikiraro none ya sheririye none ya bebiriye none ya switiriye tuba yabandi ukunda kurya kugitangira mu minsi mike ukagenda birangira urukundo ruryoha rugitangira aha nyuma ya rukagenda rurangira urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune ndabyibuka dusinya aya masezerano ngo ntuzambabaza ntuzanca inyuma ntuzahemuka buri munsi uko ngusize ukangirira ukinkunda ukintetesha bikiryoshye Egi, urukundo ruraryoha urukundo rugashonga urukundo urukundo egi, urukundo twatangiye ruryoshye nyuma yabwo rugenda rukonja mbese ya sheririye mbese ya bebiriye mbese ya switiriye tuba yabanzi ukunda kurya kugitangira
n'indirimbo rurashonga y'umuhanzi kitoko aherutse gushyira ahagaragara mu minsi ishize ese kitoko wasohoye izi ndirimbo ariko ikigaragara ni uko utarashyira ahagaragara amashusho yazo haba hari gahunda ufite yo gushyira ahagaragara amashusho y'izi ndirimbo uherutse gusohora Ah, zose nazikoreye amashusho ariko yitwa mama umuhungu wayikoze ntabwo nzi ibindi bibazo yaje kugira bituma atayingezaho ariko iki ubu tuvugana ku cyumweru iyi ngiyi ya- yindi ya nyuma yo arahari nayarangije ndayamurika araba ari hanze urakoze cyane ubwo abakunzi bacu barabyumvishije ni kuri iki cyumweru ubwo kitoko azashyira ahagaragara amashusho y'indirimbo ye nshya rurashonga kitoko ese haba hari izindi ndirimbo urimo gutunganya uteganya gusohora nyuma ya mama na rurashonga Ah, nibyo ni vuba cyane nakoze nyinshi ndazibitse nzifite hano ubu ndi gukora amashusho yazo ndi gushyira imbaraga no mu zindi zijyanye n'indi njyana itamenyerewe mu yo nkora ariko nayo nyafurika kugira ngo ndebe ko nagura imiryango radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio turi kumwe n'umuhanzi kitoko uri mu gihugu cy'ubwongereza kitoko abahanzi benshi b'abanyarwanda baba mu mahanga bakunze kumbwira ko rimwe na rimwe kwandika indirimbo bigorana iyo utari ku isoko aha ndavuga utari nko mu rwanda iyo uri umunyarwanda kuko akenshi ngo uba udakurikiranira hafi ibibera mu gihugu kugira ngo biguhe icyo nakwita inspiration icyo kibazo hari icyo wowe wari wahura nacyo oya ntabwo nemerana nabo keretse wenda baririmba politike y'igihugu cyabo bashaka kuyikurikiranira hafi ariko urukundo n'ubwenge ndirimba n'ubuzima busanzwe kandi na hano birahari byinshi cyane ahubwo nta naririmba ngo mbirangize Je, numva kwandika ntaho byajya nubwo utakwandika ibyo ureba wakwandika ibyo wabonye cyangwa ibyo ubwirwa wakoze muzika mu rwanda ubu ngubu urimo urakora muzika hanze y'u rwanda ese nk'ibibazo ubona abahanzi nyarwanda baba hanze y'igihugu bahura nabyo ni nk'ibihe hari ibyo umaze kubona wowe wewe we ikibazo cyane gihari ni k'ubushobozi nibyo nshatse kuvuga ko uwo ari we wese wenda bitapfa korohera usanga indirimbo uri muri afurika irahendutse gukora ariko hano birahenze cyane kandi ikindi no kuyimenyekanisha muri afurika ubu uba ufite kontakiti nyinshi z'abantu bashobora kukorohereza kugira ngo igikorwa cyawe kimenyekane vuba hano byafata igihe bitewe n'uko abahari b'abanyarwanda ni bake Hmm. wakoze Ah.
muzika mu rwanda ubu uba mu mahanga yewe mu gihugu kimwe mu bihugu bya mbere byateye imbere muri muzika isomo abahanzi nyarwanda nkawe bakwiye gukura kuri muzika y'ahandi nkaho uri ni nk'irihe impamvu mvuga ko binahenze ni uko bo babikora nk'umwuga nka bizinesi nk'ibintu bashaka gukuramo inyungu zirenze izo bashoye kurusha uko twe tubikora i kigali nubwo natwe aba ari wo mugambi tuba dufite Eh, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi muri isanga aho twatumiye muhanzi nyarwanda kitoko ubarizwa mu gihugu cy'ubwongereza kitoko mbere y'uko dusoza iki kiganiro ibyo ari byo byose hari ikintu ushobora kuba ufite ku mutima wawe wifuza kugeza ku bakunzi bawe hirya no hino ku isi Ah, aka kanya ni akawe Ah, urakoze cyane gusa ikintu mvugaho ni ibintu mbona mu binyamakuru mu bantu mu nshuti mu mesaje bavuga impamvu nyinshi zitandukanye ngo zanzanya ntayo impamvu yanzanye ni ukwiga no gushaka ubuzima ibindi bazi birenze ibyo ni ibihuha ndumva ari wo mwanya narenzaho wo kubwira abantu kandi bakomeze bagire umwaka mwiza no kumva ubanogeye nshuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi nahagihumurije ndashimira cyane umuhanzi kitoko bibarwa kubw'umwanya yaduhaye kugira ngo tuganire kitoko ndagushimiye cyane kandi hano ku ijwi ry'amerika tukwifurije amahirwe n'imigisha myinshi muri gahunda zawe ufite mu bihe biri imbere urakoze cyane kubw'umwanya wawe Ah, murakoze namwe imana ibahe umugisha murakoze namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi kuri mikoro hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umunsi mwiza
Huyu kandi ni kitoko Washington Uzagira ubwoba amarira yawe atemarya mu nda tuzamera kurya kuna amatwi yumvira rimwe ariko natwe tuzamera urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice amagambo asize umunyu imyonga mutuze numve ikiganza gifashe igisabo ingohe nziza zireba izuba bigatanu kavuga nk'ikondera kararirimba y'amajwi yawe Eh, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye. ibitotsi bikaza nkabura uko nkwita ubuki cyangwa isukari kakiguru ziri mu rukundo nubwo zaba zakumuyoba urukundo mama urukundo yeye urukundo mwaba mwe urukundo yeye urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice uyu kandi ni kitoko ntuzagira ubwoba nzagutuza mu bwami bwanjye ntuzagira ubwoba amateka azaba ari amwe ntuzagira ubwoba nzagukanda za mvune zawe Eh, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, eh, iye, iye, iye, ah, iye, iye, iye, iye. urukundo rurimo amagambo ni nko kuraza ubutazi yava urukundo mama urukundo rw'imitima ibiri urukundo ye ye, urukundo ya urukundo mama urukundo ye ye, urukundo wa urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice urukundo ntirukunde urukundo ntirusaze urukundo ntirurware urukundo ntiturwice
You've been listening to the Voice of America's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.
This program has come to you from the Voice of